iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabashuhuje cyane mwiriwe neza muraho neza se ni thomas kamirindo ubasuhuza murabizi ko facebook yacu ari voa radiyo ya- eh, voa radiyo yacu mu ijambo rimwe whatsapp nayo ni uguteranyaho rimwe zeru mumbabarire guteranyaho rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uyu munsi rero ni ku wa gatandatu nk'uko bisanzwe ni wa mwanya wanyu wo guhanahana amakuru wo gusangira ibitekerezo n'ibyiyumviro murakarama
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tudatinze rero turi kumwe na andreya andre
We.
urakomeye
Eh, murakomeye namwe kamirindi yego yego uratangaza iki rero
Eh, je ndashaka kuvuga kuri ya camiro c'abariya barimo muri kaminuza y'u Burundi ku- eh, ko babashe gu- gufungura bariya abanyeshuri ariko mugabo ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane kubona guhita bafunga abanyeshuri ngo ni uko baba bariko bariyamiriza kandi ku bintu barekurirwa n'amategeko ntibyumvikana kandi ngatangazwa n'ukuntu ibintu bigoye ukuntu bafata aho abanyeshuri mubona ko aribo bahora bitorera ababarongora ariko ugasanga ubu uyu aho bigeze ho ba- n'aba- n'abarongozi nibo basigaye bitorera abantu barongora abandi Ni ibintu bibabaje mugabo jewe nkaba nshima ukuntu bari bari kuri abanyeshuri ba- bari bafashe barabarekuye
Eh, ngo baba barekuye ariko se babarekuye bavuga ko bazabajyana muri sentare cyangwa baridegembya sentare nyene barayibajyanyemo barayibajyanyemo urumva nta uzi ku- uko bya- uko ba- uko babaciriye
reka twizere ahari ko umwe muri bo yaza nawe kudutera akamu akatubwira uko byamugendekeye nako uko byabagendekeye hanyuma- reka tubyizere Ego, yego hanyuma ngaja- eh, nkaba- nkavuga ku- kuri inama nshinganganji ya leta y'uburundi ihere- iherutse kuvuga yuko eh, amaradiyo atazopfa yuguruwe simbega eh, kubera ko adashobora kugurura kubera bazi ko ibyago bya- eh, ingorane zabaye kw'ayo maradiyo kubera ba- bazituriye kandi bakaba ba- bazi abantu bazituriye n'abantu bo mu nzego z'umutekano z'igihugu cy'u burundi ba- bazituriye nta kuntu rero numva ko umenya gushobora kugura izi radiyo kuko ni umugambi bari bafashe kugira ngo bawukore mu gihe iyi radiyo atanimwe yariko irakora
niko se ba- basobanuye ko batazazifungura kubera iki
kubera ngo bumva ngo baracyari mu matohoza aya matohoza y'imyaka ibiri ibyo birabahaganya kubamisha amakuru ku maradiyo yumvirizwa n'abantu b'abanyagihugu isinzi miliyoni zirenga cumi
reka ngo twi biracyari mu matohoza biracyari mu matohoza ibyo matohoza mbega dohera ryari mu gihe abantu benshi atamaradiyo bacumviriza hari radiyo y'igihugu imwe yonyine
reka tu- tuzategereze turebe ko amatohoza aza- azatungana urakoze cyane Aje- jewe ku bwanjye nabona ko leta y'uburundi yafata yo- yo- yo- yoreka ba- aya maradiyo akavuga hanyuma kugira ngo wenda umunyagihugu wese ahari kugira ngo yumvize ibikorera mu gihugu nibyo banse barabyanse ntibavyemanje baza kubye- kuvyemera ntibari kwigura ziha umuriro bakaziturira zigasha zigatukombera ta kubera ngo nuko ziko zira- ziratangaza ibintu vyariko biraba mu gihugu ah, imyiyerekano irekuwe n'amategeko ye andre ndagushimiye Ibintu- ibintu- eh murakoze murakoze yewe umunsi mwiza noneho Yego, duhamagare eric eric we
alo urakomeye
ego ndakomeye thomas kamirindi tangaza amakuru yawe rero
Eh, nashaka kuvuga ku bijyanye na- n'abavugizi b'inzego bijya biganiro mama ndiko baratunganya yego
mu bisanzwe ugiye kubiraba neza usanga ari gusesagura umutungo wa leta usanga ibintu bavuga ah, bitajyana n'ingiro ku rubuga gute se Eh, baraja baravuga ibintu kandi vrema mu mvugo usanga ari vyiza baragerageza bakavuga vyiza bakavuga vyiza mugabo baraba ivyo bariko barakora ku rubuga ukabura
niko
Eh, aho ndafatira yego kuwavu- kuwavuze yuko ngo ngo ibiganiro ngo leta y'u Burundi ngo ibiganiro ngo ngo irabishira imbere ngo iravyitaba mugabo murazi neza yuko iheruka kwikura mu biganiro hanyuma Ye- ku bijanye ni- n'ubudandaji ikibazo c'isukari bariko baravuga umengo bagiye kugitorera umuti mugabo aha mu gisagara ca bujumbura umuntu anywa icayi sinzi nibajya nyene babategetsi gusa ngira nta wundi mu- a- a- anywa icayi icyayi kirimo isukari
Eh, isukari ni ukuvuga n'akayobera abahinga mugabo uriko urumviriza bariko baravuga bariko baratunganya bivyo biganiro byose vyera de Ah,
Eh, rero jewe ku bwanje mu rumengo ni ugusesagura umutungo w'igihugu bariko baravuga neza bariko baroganiza ibintu mbona abavugizi b'inzego mugabo ugasanga uwo mu vy'ukuri nta- nta kintu kiriko kiravamwo kiboneka eh ubwo ukabagira iyihe nama se
Eh, inama inama nuko nuko imvugo ijana n'ingiro imisi yose ye eric urakoze hanyuma hanyuma ndavuga je nsanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi eha
ndavuga ku nyifatigayitse y'aba- y'abategetsi ba kaminuza y'u Burundi eh
yo gufata abanyeshuri baserukira abandi bakabafunga atacamira ariko rero Bakaba- andrea yamaze ku- kutubwira ko babafunguye
Eh, barabafunguye mugabo babanje kubakubagura urabeshya arashobora ku eh, barabahaye ubutumire bwo kwitaba parike hanyuma bashitseyo baca bakorana na barazi ko eh, inzego zi- zikorana zikorana inzego z'ubutungane zikigenga z'uburundi kumbe rero bari barigwara documentation iraza irabayora irabatwara baraba- barabatorokira barabagira nte hanyuma ba- barahava barabarekura ku bw'igiture mugani babarekuye kubera kubera urukundo eric we ibyo ngibyo urega izo nzego ko zabakubaguye hari umwe muri abo ngabo wabonye bakubaguye
bisanzwe umaze gu- gutwagwa kuri aho ukuntu batwawe twarabibonye Ah, umaze gutwagwa kuri aho bakabaka ubutelefone bwabo bakabatera ubwoba ukuntu kuri aho nabo bataba barabakubise n'umutima wawe wari warabavuyemo yego ariko rero wari ubeshye ngo barabakubaguye nta utarabibonye nibyo wibwiraga Ivyo nibyo bagi- wakekaga ivyo ba- ivyo bagiri- ivyo bagiriwe bashitsemo bashitseyo ndani nta- ntawe urabimenya mugabo jewe ko nabibonye batwawe N'ugukuba- n'ugukubagurwa nta nta- nta nyindi siguro niko se wadushakiye umwe muri abo ngabo tukareba nimba twavugana akatubwira uko byabagendekeye ubwo ka- ndibwira ko hari uwuzi muri abo ngabo
yego ndabazi ye ugerageze hanyuma u- u- uhe inosenti turi gufatanya umurya kara nawe hanyuma u- tuvugane
yego ndaza kugerageza ndabe ko ari uwo nobona hasi ndagushimiye Eric we
murakoze tomasi kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone turi kumwe na kazungu kazungu we
Oui, Thomas.
urakomeye se
Yego, ni buke buke mugabo.
kuki ari buke bukeya
Eh, ni buke buke. Ni byinshi, ni byinshi bituma sinobikubwira byose ariko ni byinshi bituma umuntu ata yo yo yovuga ati ni buke buke.
vuga bibiri by'ingenzi
bibiri by'ingenzi urumva umutekano udaku- utameze neza mu aho utuye aho ubaye wumva ntuba ntuba utekanye ikigira kabiri uri mu nzara urumva ntuba utekanye mugabo mu gihe uriho urashima Mm,
Yego.
niko se kazungu we Hai- kuvuga ngo yego umutekano ntawo kandi numva hari abarundi benshi bavuga ko bidegembya nta kibazo
Eh, reka eh, reka ndaguha uburorero kugira ngo urumva mwebwe muri hiyo murabyuma ngo baritegeye none akarorero si uyu a- ahejeje kuvuga uyu ntahejeje kukuvu- kubabwira ati aba- ati ndi munyeshuri wo muri kaminuza ati narabonye ingene baku- ba- batwaye bene wacu b'abanyeshuri abaduserukira icyo onye gitanga k'umuco gatoyi kugira ngo ubyumve neza yavuze ati bararaba bakubaguye ariko twese turabivuga ariko turaronka amakuru kuko turabegereye buke buke turabazi Ah, Eh, yego umuco mutoya notanga umwe muri bo yarashitse aratubwira ingene byagenze eh wumva yavuze ati baradutwaye bazi- twebwe urumva mu isanzwe twebwe twarabonye imitahe ibarondera kandi Mm.
koko ah, barayitwereka nk'abanyeshuri bagenzi babo ye reka twizere Hanyuma yuko bamaze gushika mu biro by'iperereza bo bo- iyo bari bitabye yewe ntabwo ariho bagiye kubarizwa Ah.
ahubwo baciye burizwa imodoka batwarwa mu biro by'iperereza ni ukuvuga nta icyaha babagiriza ngo ni uko ngo- ngo- ngo bafite amakuru ko bariko barategura imigumuko ngo yo Mm, kwanka ku ku- ngo yo kwiyamiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu ngo yuko riza riba- ri- ridukandamiza muri mm, make muri make rero ngo bakavuga ko a- kubera arabaridere ngo nico gituma a- aribo ngo bibaza ko bariko baroroganiza ngo ngo imigumuko ngo yo kwiyamiriza iryo tegeko ry'uko agafashanyo ko ko hava ye kazungu we ahubwo tuka- ahubwo tukagahabwa nk'ideni kazungu we reka ngushimire hanyuma dukomeze twizere yuko Eric aza kutubonera umwe muri abo banyeshuri akatubwira uko byagenze urakoze cyane
ariko hari hariyo ico novuga gitoyi ngaho im- amasegonda mirongo itatu gusa
ego reka mm, mpoze cyane cyane imi- umuryango imiryango yarayibuze aba a- a- aba- abayo bivuye ku mvura i- ya- ya- yaguye Mm, aho novuga umuryango wabuze abana batanu novuga n'uwundi muryango wabuze umuntu w'umusirikare
ye imana Byose ibafashe nkasaba nkasaba leta yuko yokubaka cyane cyane izi nzuzi aya makanevu amanukana amazi kugira ngo yaguke ubundi amazi aronke ahaca ntidusubire gutwarwa kandi n'amazi dufise abategetsi bodu- bodu- twatoye boshobora kudufasha bakaturabira ineza kazungu urakoze
sawa sawa mutamu ijwi rya amerika kuri telefone dufite eugene eugene ari ku kibuga cy'umupira ingozi eugene we urakomeye
ndashima cyane tumakamindi nyenze gatoya nyenze gatoya ntabwo ari ingozi ngana kuri stade penzere y'u rwagasore Eh, ni kuri prince Louis rwagasore
yego nuko noneho rero ni bande bari gukina
ah, ni misaje ngozi hamwe n'igihugu cya- n'u- n'umu- n'umugwi wo- wo- wavuye muri gambiya witwa ngo iki
Ah, ndashobora kubwira mu nyuma ariko ariko biko bikiragaragara nuko eh, umugwi wa gambiya umaze gutsinda igitego- gutsindwa igitsindo kimwe yego atsinze atsinze umugwi eh, wa Misa- wa misaje ngozi aho umutuniseri nuki ari we yatsinjije eh
bikagaragara neza yuko eh, ari- ari urukino kabisa ruryoshye kandi bose bariko barakinira neza
hanyuma bagiye neza eugene we wari umukino wo gusubira ba- mbere bari barakiniye muri zambia nibyo
yego ubu rero Muri- Tanzania niyo yagarutse ngaha anye bamaze gutsindwa kimwe igitsindo kimwe lo message ngozi imaze gutsinda kimwe
hariya ah, ngo lometaje ngo yatsinze biri kubusa ariko ngaha anye naho eh, bamaze gutsinda kimwe bamaze gutsinda kimwe kuko bamaze kugombora igitsindo kimwe ye noneho yego aho
izina ryi- iryizi- ba- baracyari mu gi- mu gice cya mbere cy'iminota mirongo ine n'itanu ya mbere bari mu gice cya kabiri bari mu gice cya kabiri icyo gitsindo cyabonetse mu gi- mu gi- mu gice cya kabiri nyine ubwo rero nimba nkurikira neza kugeza kuri uyu munota Lu- message ngozi ifite akaguru hanze y'irushanwa
yego Eh, yego me Ba- ye- bamaze kuronka ikindo kimwe yego nuko urakoze
Hello?
urakoze cyane uyu mupira turawugarukaho biragaragara neza yuko biragaragara biragaragara neza yuko eh, uko ngozi iriko iravyifatamwo gukomeza jenko iriko iravyifatamwo Yego.
biboneka neza yuko babura batsinda ikindi gitsindo kabisa eugene niba atsinda icya kabiri u- u- wongere udutera akamu tuguhe ijambo ubibwira abanywanyi b'ijwi ry'amerika
ego ndayobwira cyane ndayobwira kabisa hanyuma nterereye ku bijyanye n'iby'igihugu nabyo yego
nta numvise abantu bakora kugira ngo kumbure baba barakoze urwego rw'iperereza abantu bari bakwiye kumenya yuko mu gihe habaye amakosa aya cyangwa hariya yuko umwana cyangwa kuzuhuza kumenya icyabaye cyane abo bantu uko bakoze n'icyo bagiye guhanishwa ntibaza ko atari amakosa cyane ahubwo abantu bakwiye kutiduka bakamenya yuko igihugu kigwa n'amategeko hama bakamenya kuba bubahiriza amategeko ye eugene ndagushimiye
yego hama reka nera kamo gatoya impunzi za- iz- aba- impunzi abarundi bene wacu batahuke mu gihugu cyacu cy'uburundi kiba mu gihugu cyacu cy'uburundi bareke kumviriza bajya abanyepolitike bashaka inyungu zabo zonyene ubwabo bitahukire kuko amahoro n'umutekano bira- birasazaga ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi ndagushimiye rwose ukomeze udukurikiranire uwo mupira
sawa sawa cyane nda- ndaza kubabwira uko bizagenda urakoze rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu mupira rero turaza kuwugarukaho nk'uko eugene atusogongejeho aho bigeze ntabwo yatubwiye ikipe yo muri zambia nanjye mu mbabare ntabwo nakurikiye neza ngo menye iyo ekipe iyo ari yo ibyo ari byo byose romesaje ngozi ndibwira ko ari muri cya gikombe cy'afurika igikombe mpuzamashyirahamwe cy'afurika coupe de la confederation caf ni mu gice cya cumi na gatandatu cy'amajonjora bita 16 de finale ubu rero ndibwira ko ariho ariho uwo mukino urimo ubera kuri stade prince louis rwagasore N- turaza rero kugaruka mu makuru asanzwe ya saa kumi n'ebyiri hanyuma nanone ku birebana n'u rwanda twongere tubibibutse yuko rayon sport niyo iri muri iri rushanwa yo rero izakina kimwe cya munani nyuma y'aho eh, aba- aba- abo muri mali 11 créateur ivuyemo kubera icyemezo cya fifa fifa yahagaritse ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri mali femafoot kubera ko leta yivanze mu mikorere yayo kandi amashyirahamwe y'imikino atagomba kugira aho ahurira n'ibya politiki abanyapolitiki batagomba kwivanga mu mikorere yabo leta rero yari yahagaritse komite nyobozi y'i- y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri mari femafood bituma rero fifa ifata icyemezo cy'uko ihagaritse mari mu mikino yose y'umupira w'amaguru hanyuma rero bityo onze créateur ibivuyemo yari yageze i kigali bagombaga nabo kuba bakinnye uyu munsi na rayon sport rayon sport rero niyo izakomeza muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone duhamagare innocent innocent
yego ndamwumva urakomeye
yego ndashima uratangaza iki
yego nakiriye mpotse kwibaza abantu bakuye mu carama Mm, bongera hatera akamo leta yuko baja babomokewe ko n'inzu ko yobaha amahema bakabarusa ahantu baba baraba mm.
kuko ubu bariko banga babura aho baba kandi ntibagera aho bakekwa n'umusaya Mm, Hama, ikindi ikindi kigira kabiri nakire mvuge ku kibazo c'amara- c'iradiyo bonesha fm numvise ejo ngo yuko ngo boyugurura ngo umugabo ngo- nguyirongoye agafatwa mhm.
ico mvuga boyireka igakora hama uje nawe ayirongoye akitaba akitaba ba- ba- bakamubaza icatumye yuko yuko iturirwa Mm.
hama n'ikindi kigira kabiri bakarekwa n'izindi radiyo zikavuga cyane reka ata makosa zakoze ko baciye baziturira nibareke Mm.
n'izindi zose zikore nk'uko bonesha bagira bayireke nayo nyene i- ikore ye
Eh, hama n'ikindi kigira kabiri nagenda azi ikibazo c'isukari bavuze yuko bazokura isukari hanze none ubu yaramaze gushika mugabo ibiciro biguma biduga sinzi ingorane none iyo sukari yo ntibuyirekura hama bahitanye banyagihugu ibiciro bigabanuke rero kubera ko ibiciro biguma biduga kandi isukari yarashyitse muri sosoma ye innocent urakoze
yego ijwi rya amerika duhamagare na jean marie jean marie
Hello.
urakomeye
Eh, ndakomeye ndakomeye namwebwe.
ye ntikamye irindi thomas uratangaza iki
oje ntacyo nagomba kuvuga kuri ibi bintu biri yuko bibera mu makaminuza y'u Burundi eh
ubusanzwe byanje ndiko ndavyumviriza ni ibintu bisa n'ibiteye agahinda kweri
nawe uri umunyeshuri Abanyeshuri baba bari bose. Ee, nanje ndi umunyeshuri niga muri kaminuza je- muri- muri kaminuza zimwe za leta nyene zo ngahe bujumbura Mm.
ego muri kuraba hari nini ngerageje kuvuga kuri aba bagenzi bacu abarongozi baduserukira twari twaritoreye ukuntu bariko baratuma ko Mm.
kubatuma ko bakabarengutsa bakababaza ibibazo ivyonye ibintu bisanzwe bivanye n'ico bari batumika mugabo kumva naho nyene baba baciye bajana mu bindi bibanza hanyuma nabo bakongera baga- bagahigwa i- iterabwoba canke bahagira ikintu bavuzeko canke bakozeko ni ikintu numva umenga kirateye amakenga ku baba basigaye cyangwa no ku banyeshuri nyene bisanzwe Mm.
Eh, kubera nkuko nagiye ndumva bamwe bagiye baracengahanye bagenda barabivuga ni ukuri nyine ibintu byo gutangaza amakuru gutangaza ibyabaye ngaha iwacu bisa n'ibigoye ahandi hoho umuntu yogize i- i- i- icyo avuze kubera nta muntu yotwaye ahantu mu kibanza gitazwi hanyuma ntibagiye kuganiriza cyangwa ngo mutere inkuru cyangwa ngo gutwengere burya ni uko umuntu ashobora gutinya kuvuga icyamubaye ko ahabona cyangwa kubera abona naho tubwira bigoye n'ahandi ho burya uwo begera bo barafite icyo bamubwira Mm.
Eh, hama nkaba natera akamo n'abanyeshuri nyine ubu basanzwe bari mu makaminuza kweri iki kintu iki kintu cya uriko kuvuga leta ishaka gutanga cya beburuse jewe na jewe usanzwe ndacyumva kubera sinumva ukuntu umuntu nawe yaba yarize aronka buruse yarazi n'ubuzima nyine bwaba bumeze ubu unye ubu no munsi ngo tusigaye duhabwe buruse kandi urumva nta ni nk'inguzanyo niko babivuga kandi urumva nta n'amasezerano yo bahari mbe inguzanyo umuntu ayiguha inguzanyo umuntu ayiguha ashatse mu bisanzwe icyo n'abanyeshuri bariko baratinya kubera ushobora kuyiga n'ukwezi kumwe hama ukundi kwezi gukira ntuyironke Mm.
kandi ntawe uje kuyitwara kubera ni umuntu akugurana umuntu agiye kugurana uraza kumusaba umusanga muri ukamusaba cyangwa aho ari ukamusaba unamusaba avuga ati narose hama bukeye akakwiyima urumva ni bimwe byotuma abanyeshuri benshi basha baheba kurora nk'abanyeshuri bava ruguru mu misozi abo ndazi ko batokwirirwa baramara ngo baje kwiga bazi yuko amafaranga baza gutega amaboko ngo bagurane Mm.
rero ntabona yuko nk'aba- nk'abana b'abakene kweri baba bariko banigirwa mu menshi ku bintu byo kwiga ibi za kaminuza baba bariko banigirwa mu menshi nta kuntu bo kwiga
Mhm.
hama je Ese- icyo nongera nongereho alo Yego Jean Marie reka nkwibariza akabazo.
Eh, Mwebwe muri mwiga muri za kaminuza ko ari mwebwe banyabwenge bo mu gihe kiri imbere namwe harimo abazavamo abategetsi. None eh, baz- iyo tudashidikanya bazovamo yego iyo muvuga ngo hari inzego za leta zibashyiraho iterabwoba kuki Eh.
kuki nimba namwe muzategeka muri mu minsi iri imbere namwe mudakoresha iterabwoba ariko ndi gukurikiza ibyo mwivugira kuki Eh.
noneho mwebwe mutatangira mukabikumira nku- urugero ishyirahamwe ry'abanyeshuri rikagenda rikarega urwo rwego rwakoze iterabwoba ni- ni- ni- nubwo sentare ita- itaca urubanza ariko byibura hakaba hari ikintu cyerekana yuko hari ikosa ryabaye rishobora kuba ryarabaye nabwo Ibi- mu gifaransa nibyo bita president
Eh, c'est un précédent kuki mwebwe mutabikora kuki mwemera ko inzego za leta ni inzego za rubanda ni inzego z'abanyagihugu zikora iterabwoba ku banyagihugu nkurikije uko mvuga mukicecekera
aho ibyo bintu bite ni umubenga zontera no guseka kubera umesha makuru urazi Mm,
ni uko utaburi ngaha mundi ngo umenye iyo yagiye no hino umwe mu bamwibereye hanze ngira ngo byogendeka oya ntabwo ari byo ntabwo nkwemereye mugabo reka Ngo uretse reka Jean Marie.
nkwibutse ko ushobora kurambwira si nkwemereye buri gihe bure- Alo?
bure- yego ndakumva ariko ntabwo ari Reka ukubera nge- ko twibereye hano urumva Na- nanjye ntabwo nakugira mu buzima bwacu bamwe muri twe n'ibikorwa twagiye dukora kugira ngo tu- du- du- du- duhangane nako n'icyo kintu cyitwa akarengane ntabwo aricyo cyanzinduye ariko menya ko bishoboka iyo wowe umuntu Mu- aguteye ubwoba ubusanzwe ukigira ubwoba birashoboka.
iyo umuntu Alo?
aguteye ubwo- yego ndakumva jean marie iyo umuntu aguteye ubwoba Ubusanzwe akigira birasho- ubwoba aba agutsinze
umuntu aguteye ubwoba u- nawe ukabugira
bo mu bisanzwe rero icyo nagomba kuvuga eh
ubusanzwe ibyo birakorwa ko nawe urumva uramaze kubyumva yuko bashobora gutera ubwoba ariko uvuze kwitwara imanza zimaze kuhaba mu burundi imanza zandishe ni nyinshi bamaze kwitwara ariko nta kivamo ntacyo biba biri muri biba biri mu nyandiko biba biri muri arshive nabyo bishobora kuba inyigo bishobora kuba icyitegererezo ka detude mu gifaransa
Mwabaga birashobora kuba inyigo nazo nyine mugabo ubu tu- turiko turavugana kugeza ngaha anye mu Burundi biriko biraba n'ibatoteza cyangwa bagira ahantu reka je ngume ku rwego rw'abanyeshuri gusa kubera n'ivyo mbona bisa n'ibi- n'ibiriko biraba muri kino gihe kandi bisa n'ibindaba na jewe Mm.
urusanzwe urumva abanyeshuri nk'ivyo n'amakaye ko urashika kubwira bafata indongozi si ibintu twari tumenyereye Mhm.
muga iconye kumbure nimwe nakubwira ati biragoye gutanga amakuru umuntu uje gusanga yogira ukundi kuntu yaba ariko arakiyumvira ko kuko natwe ntituba tu- turi gutyo nyine turashobora kubwira tura- turiko turakiyumvira ko mbwa ntoshoka nkamvugira ngaha nyine gutya nyine Mm.
mugabo rero gusa ico nashaka kuvuga nuko iki kintu uwo mugambi leta yari yagize kweri yoraba nyine banza cyangwa ikawimba cyangwa amategeko asohoka akayumvira neza kubera iki kintu ndazi ne- ndabona neza yuko kwiga mu Burundi amakaminuza vyoba bihagaze ngaha vyoba bihaga- bihagaye kuri runo rugero kubera nta bantu bose bakwega nka je naje mva ruguru muga ndabona yuko iyo kataba kanye sinze kwirirwa ndiyumvira no kumanuka Mm.
Eh, hama akamu naje nogatera ku banyeshuri bagenzanje kweri iki kintu umunyeshuri yiga muri primaire yo ciyumvire akavuga ati naje naho ndiko ndiga nta kaminuza nziga ni ikintu bumva- numva n'umunyeshuri yiga muri primaire atoshobora kwemera ikintu ca preburus kubera niba bavuga ati amafaranga tugira tubagurane nta yarahari yumva na- naho uvuga ati tuzobaha buse azoshava he tuzobaha prebuse nazoshava he iyo nguzanyo bazoshaba guha habuze yani yarasanzwe ahari jean marie urakoze reka duhe n'umwanya na diane
okay sawa namwebwe murakoze Eh, ijwi rya amerika diane we urahura akomeye
ngaho ndagushimiye ko wihanganye kuri telefone tuganira na bariya bagabo uratangaza iki
utangaza ibibazo ibintu turagize vuga cyane ariko
ibibazo mwatubajije yego
icya mbere nyine ikinyibutso ni impunzi
subiramo neza
twibutse ikibazo cya mbere yego
cyavugaga gute nyine
diane we ntabwo ari ibibazo twabajije ni ukubaha urubuga mukivugira amakuru yanyu mukivugira ibitekerezo ibyiyumviro byanyu amakuru yawe cyangwa se igitekerezo cyawe noneho
igitekerezo eee
ni uko nyine twumvise ko mwa bari aba barundi mwabwizi eee
twumvi igitekerezo cyacu twebwe mhm
nk'uko nyine twe twa nk'abanyeshuri nkabo mm
dushobora kuba tutaguma tuta- tutamera nkabo tukamera nka kiriya gihugu cyabo mm
Eh, ni ibyo bitekerezo nawe uri umunyeshuri
yewe wiga hese diane we
niga i butare muri kaminuza
oya eee
segonderi eee uracyari muri sogonderi none butari ko hari za sogonderi nyinshi se wiga muri heshuri
kuri katolike
katolike Ni iri- iryo shuri ni irihe
iherereye iherereye i butare nyine
eee diane urakoze muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga musangira amakuru n'abandi musangira ibitekerezo ibyiyumviro kuri telefone dufite patrick patrick
Ego, amakuru yawe
asha amakuru ni meza kabisa.
nuko ni byiza pe
Ego, ndahenda henda turashima buhoro buhoro.
ye ayo makuru yawe meza rero yasangire n'abandi
Bisanzwe nashatse kuvuga na generalije ariko amakuru sinovuga ngo ni meza cyane Ah, kuko ndahazi nko- nko kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu ya- yateye ku itegeko yashyize ku mukono ivuga ibintu bijyanye na na buruse mm,
mu bisanzwe je ndiko ndaraba neza ahubwo nagombe mbanze ntera nkubitire akagohe leta iyi ngingo kuba yarayishyize mu ngiro ubwa mbere na mbere ni ikibazo yongeye mu bi- mu bibazo byinshi isanganywe
aha kuko kuba yayishyize mu ngiro ni iyindi ntambara yabyuje hagati y'aba- y'aba- ya- y'incabwenge isanganywe aribo banyeshuri bo muri kaminuza nayo nyene hagati yayo kuko ntibyumvikana abanyeshuri biga muri kaminuza incabwenge ejo hirya y'ejo aribo bazohava ba- babasubirira ukuntu bashobora kubiyumvirira bakiyumvira ego proje ni nziza eh, bo- ku bariko barayitegura bagaca bayiyemeza batabanje kuja hamwe nabo ngo babanze bayibasigurire babereke ingaruka nziza canke ingaruka mbi kuri bo no ku gihugu mu gihe bitogenda uko bifuza ko vyogenda bagaca bayizana bagaca bayi- bayishyira mu ngiro batiriwe baragisha inama iyi rero ni intambara batanguje ahubwo leta noyiba- noyi- no- no- noyitera akamati ntihaguruke iyigwane kuko intambara yayitanguje kandi ndazi oya neza ko- patrick patrick nta- ntabwo mpe- nta- ntabwo nemeranwa nawe ku byo uvuze Eh, ndahera ku ku- ku- ku tuntu tubiri leta Yego.
leta ijya gufata icyemezo mwebwe murabona ari mwebwe ndibwira ko nawe uri umunyeshuri
birashika eh ahari murakeka yuko ari mwebwe leta itekereza mwenyine kandi leta ntabwo icya kabiri ntabwo leta itekereza generasiyo imwe mbuze generasiyo uko nabivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda mbese leta ireberera igihugu mu gihe kiri- kirekire kiri imbere ni ukuvuga ni mwebwe irebera mwiga ubu ngubu muri kaminuza ariko irarebera n'abazaza ejo n'abazaza ejo bundi mwebwe ahubwo mwebwe murabitekereza ibyo ngibyo by'abantu namwe bazabasimbura muri kaminuza igihe mwebwe muzaba muyirangije muratekereza ko ibyo bintu byabagirira akamaro
twe turabitekereza cyane kandi umugambi leta yari yazanye yari mwiza kuko mparura ku- ku- kuri kote zibiri eh ubwa mbere iyi buruse twe turonka eh ni amafaranga yategerezwa gukore- gu- gu- gushikira umunyagihugu uwo ari we wese aba mu burundi akagira ikintu yakuyeko a- akamaro i- amugiriye ehe ariko uriko uraraba nka twebwe tuba turi muri za kaminuza Mm.
ni usanga ariko aragirira akamaro cyane kurusha bajya abandi bataronse amahirwe yo kuza muri kaminuza ariko ni Icyo ni icya namwe mbere.
ariko rero namwe muba mutegura muba mutegura heza hari imbere h'igihugu
na cyane cyane nicyo gituma rero leta imbere y'uko ishyira mu ngiro uyu mugambi yari kubanza ikaja kuraba aho umugambi abatuba aba ibindi bihugu byatangiye ku- kuwushyira mu ngiro bya- byabigenjeje hanyuma bakaza ku- kuwushyira mu ngiro babanje kuraba eh, impact negative na positive zi- uyu mugambi wazanye kugira ngo nabo uze kuja mu ngiro ata n'umwe uvunye hagati ya leta n'umu- nu- nu- n'umunyeshuri ese patrick uvuze impact negatif na impact positif ni ukuvuga ingaruka mbi n'ingaruka nziza n'ingaruka muri uwo nziza eh, muri uwo mugambi muri uwo mugambi ngaho mbwira ingaruka nziza ubonamo Wa- n'abandi ingaruka babyumve nziza ingaruka nziza tubonamwo ni zimwe Eh.
nk'akarorero nk'ubu leta irashobora kwigisha umunyeshuri akiga agaheza Mm, amaze kwiga agaheza kandi yize ku buryo bwa leta agaca ava mu gihugu agaca ajya gukorera ibindi bihugu guteza imbere ibindi bihugu mm, iyo ni ingaruka mbi ya mbere eh, ku- ku- kuri uyu mugambi kuko aba yigishijwe ku buryo bw'igihugu hakuza ngo afashe igihugu gutera imbere agaca aza gufasha ikindi gihugu kitigeze Patrick.
ki- ki- ki- yego.
patrick ibyo ngibyo bitandukanye n'agafashanyo ibyo ngibyo ni ibya politika kuko burya abanyabwenge ntabwo bava mu gihugu cyabo kubera ko babishaka Babisha- bavamo kubera politiki y'igihugu ntaho rero bihuriye n'aka- n'aga- n'agafashanyo gahabwa abanyeshuri ahubwo icyo nagira ngo ubwire abandi bantu ni iyihe ngaruka nziza impact positive ubona muri iyo gahunda nshyashya yo guha amafaranga abanyeshuri ba kaminuza
ba- ba- babahaye prebuse canke kuri iyi mfashanyo bahora bahora turonka ata kintu na kimwe kiriwe kirasabwa oya ndavuga umugambi mushya umugambi mushyashya uyu mugambi musha u- ica mbere ni uko u- u- umu- umu- umu- umu- umunyeshuri azoheza akaronka akazi azoshobora kurira agasubiza amafaranga leta yashoboye kumutangira kugira ngo yige ayo mafaranga ashobora kuja gufasha mu kubaka amabarabara canke mu kubaka ibitaro canke ibindi bintu kuko ntashobora amafaranga ari muri leta ntashobora kubura ikintu ashobora gufa- gufasha kuri leta kugira ngo igihugu gitere imbere patrick ndagushimiye nimukomeze rero mutekereze imbere hazaza aho kugira ngo mwebwe mwikunde mwenyine murebere n'abandi oya twebwe iki ikintu twe tuvuga si si ukuvuga ngo ngo ngo umugambi ni mubi none umugambi ego naho uba uri mwiza kirazira none woca ushyira mu ngiro umugambi utabanjiye kujya hamwe ngo usigurire a- abo wega ingaruka nziza n'ingaruka mbi ega nka twebwe mu bisanzwe bake bawuzana uku nyene hariho umwana wa nyarucari atazobandanya yiga ubu nyene aca ataha aca atekera asubire muhira ku gatumba none bazoba bamufashije iki ariko rero be- iyo Yabo- mutanga bene ibi byiyumviro byanyu nabo baba bumva yego Oya, erega ye- burya kuganira Mm.
ntabwo ari ukwicara hamwe gusa ngo murebane i- i- ite- iterambere i- n'ikoranabuhanga byahinduye ibintu byinshi mushobora kuganira mukoresheje amaradiyo mushobora kuganira mukoresheje interineti mushobora kuganira mukoresheje ibinyamakuru ibintu nk'ibyo ubu ngubu isi ukuntu ikora kuganira ni ibyo ngibyo kuko icyiyumviro cyawe ushobora kugitanga ku buryo bwinshi cyane kandi kikagera aho kigomba kujya n'aho kigenewe kujya reka ngushimire patrick we urakoze
Eh, nawe murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na bucumi bucumi we
alo uratangaza iki
Ah, je nashaka ku- kuvuga ku byerekeye rya tegeko bavuze ry'ifungurwa byokwinjira ate amakori birishe eh
burya ndabona yuko byodufasha kuko abo byokwinjira nko muri iyi minsi biriko biratangura gupfunguka buke buke umuntu yokwishima buhoro buhoro eh yego nk'akarorero ino umuceri wari ugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atatu ariko ubu urageze ku gihumbi n'amajana cyenda ibiharage byari ku gihumbi n'umunani ubu ni igihumbi n'amajana atandatu igihumbi n'atanu intete z'ibigori nazo nyine zapfungutse ubu zigeze ku gihumbi umuntu yari ko aratangura kwishima buhoro buhoro
mu yandi magambo ni wowe uzanye inkuru Yandi maga- nshyashya y'uko ibiciro birimo bigenda bigabanuka bimanuka bipunguza
yego biriko biramanuka kweri ashe umuntu yobyishimira buhoro buhoro kweri ye ariko rero biracyari Ariko- hejuru ibyo ari byo byose
oya naho byoba biri kure n'ibiharage byari bigeze ku gihumbi n'umunani bikaba bigeze ku gihumbi n'atanu umuntu yovuga ati byamanutse igihumbi n'atanu urabona abanyagihugu bashobora kuyabona ari nk'abangahe ku ijana buri munsi
si benshi si benshi ariko mugabo biri ko biramanuka hamwe iryo tegeko ryoja mu ngiro ngira ngo byosubira nko ku gihumbi cyangwa igihumbi n'abiri yego abantu twosoma buke buke
yego icyo ni igitekerezo cyiza ariko se bucumi
Sa- nkawe ndumva uri um- umunyagihugu ud- utari umudandaji nk'ubu ngubu Erge- ugize Ndi gutya umudandaza.
ugashaka umutahe ukajya kudandaza
Eh, wagira uruhe ruhare wakora iki kugira ngo ibiciro bikomeze bipunguke bikomeze bimanuke
rero uruhare nogira ni uko ab- je- mu bisanzwe ndashaka kuvuga ku bijyanye n'iryo tegeko ryo bavuze yuko ibyo gufungura byokwinjira ku buntu Mhm.
rero uruhare nogira ni uko hamwe byopunguka nk'abadandaza nk'abadandaza nkanje natwe two- twotegerezwa gupungu- gupunguza mu gihe byaba byaje ku- ku- bida- bita- bitari hejuru ku giciro kinini ye ego niko se ibiciro byatangiye kumanuka ryari ukurikije uko ubireba
nkurikije uko ndabiraba ngira ngo harahize- harashize nk'indwi imwe ibiciro biriko birapunguka kuva ibigori bitanguye kwera byaciye biza birapunguka buke buke Mm.
ego bucumi we nanone wabireba neza ugasanga ibiciro bigenda bimanuka hose mu mabutike mu masoko mu mamangazini hose biragabanuka cyangwa ni hamwe na hamwe
oya eh kuva kuva bitanguye gupunguka hose biragabanuka je nk'aho ndi waja mu isoko waja mu mabutike urasanga yuko hari ikintu cahindutse ah.
ego ni ku bifungurwa gusa
eh, ibifungurwa ibifungurwa nivyo vya- biriko biratunguka ibeyi eh
ego bucumi we urakoze cyane ego namwe murakoze muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Knowless, butera knowless. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Wa munsi ugenda, burya sinawibagiwe, wangumye ku mutima. Mm. Mpora ntegereje umunsi uzaza. Nubwo mbona amasaha atagenda. Ko mbona irungu rigiye kuzansaza. Kiravuga ruke. Ese nawe ujya unkumbura Ese nawe uba uri ibitotsi Jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, Icyampa nkabona ugarutse Na, na, na, na. Icyampa nkabona ugarutse Amatatakira nabi mukumbuye bimwe bibi mpora ntegereje umunsi uzaza ngo nkubone umbone unyumve nkumve ko mbona irungu rigiye kuzansaza kiravuga ruke ese nawe ujya unkumbura ese nawe ujya unkumbura ese nawe uba uri ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, icyampa nkabona ugarutse Na, na, na, na. icyampa nkabona ugarutse icyampa nkabona ugarutse Icyampa nkabona ugarutse. Icyampa nkabona ugarutse. Ese nawe ujya unkumbura? Ese nawe ujya unkumbura? Ese nawe uba uri ibitotsi? Jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa. Mm, Icyampa nkabona ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse ese nawe ujya unkumbura ese nawe ujya unkumbura ese nawe uba uri ibitotsi jye bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa icyampa nkabona ugarutse na na na na icyampa nkabona ugarutse Kina music Butera no less Ah, na, na, na.
Charlie, na na na. Not your sturdy black man, no. See me by the music. God, I love you. Oh, mama, oh, mama, oh, mama, oh, mama.
akazu karashe ukangusha neza akayaga kari munsi
Come on, take, come on, take my love. Oh, come on, take, sure, come on, take my soul. Chibasumba, uze na kwiwurabe. Numwe gusa, sinabona uwagusimburaye.
yowayegwe misi kati kola boti nja kulumba obanywe ku kabindi ngambye bawajidi nti gwe maidali nze ndayira shirenginarandi jakugalubindo lina black mani mafaranga olinkubi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahasanga ibiganiro byose n'amakuru yacu kuri telefone dufite diodone diodone we
wi urakomeye
akomeye ndaho ko twari twakubuze wari wagiye hehe
eh ntabwo na- nayisize telefone ntabwo nari nyiri hafi uduha nimero zawe hanyuma ugahita wigendera
oya nari nabizirikanye
ni uko umwanya ni uwawe rero
eh nashaka kwisohoreza umuryango wanjye aho uri hehe
eh aho ngaho mu buke uri mu bukeyi muramvya
murambya
eh bukeye mu- bu- murambya mu burundi
aho mu burundi mu bukeyi eee
eh nashaka gusohoza umuryango wanjye akaba ari deodone basuhuza diodone nkuru nziza eh ah, Mhm.
eh none se urakora iki mu rwanda
niho nyine niho mba
uhamaze igihe niho niga eee uriga eh eh uriga neza
eh cyane rwose none se ko numva ko kubera ko mu rwanda biga icyongereza cyane biga mu cyongereza ntabwo biba byakugoye
byarangoye ariko nashyizemo imbaraga ndagerageza ubu ngubu mu cyongereza ubona nkangahe
eh menshi nsinda ndatsinda gusubiza n'abo nasanze urabeshya
cyane rwose he ibyo ni byiza cyane
Eh, ubundi ni ugushyiramo imbaraga Eh.
ikintu washyizeho umuhate ntabwo cyakunanira aho iyo ugishaka noneho icyo ushaka kugeraho reka nkwisabire kugira Eh.
ngo kugira ngo abo bene wanyu ushuhuje bari murambya bumve ko wateye imbere mu cyongereza babwira uti ndaho ndakomeye mu rwanda ariko ubivuge mu cyongereza gerageza
gerageze eee so let me tell my family i'm very nice just now i have to greet my fa- my family in burundi thank you who's who's your father what is his name
my father yeah
karangwa jean baptiste that's great
yes urakoze cyane
nasawa mwakoze muzehe karangwa jean batiste rero wumvise ko umuhungu wawe nkuru nziza yateye imbere mu cyongereza imana ibafashe mukomeze mujye imbere diodone urakoze
aho namwe mwakoze ye umugoroba mwiza Eh, namwe aho ngaho mumarerwe muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
na jo steady black man oh in the simu got the music God love you love you Chibasumba, uze na kwiwurabe.
ijwi ry'amerika kuri telefone dufite ngabirano ngabirano we
ego ego amahoro y'imana mane nawe nyakubahwa mumenyesha amakuru twese twese ngabirano ayawe se
asa ndaho ndatekanye mbe niyo gigwema ah, canke co ka mirindi ni ka mirindi yo amahoro y'imana mane nawe ka mirindi twese rwose nk'abitsamuye
ego kabisa je nanje eh, ni ukuri mu nteakamo nibereye mu bumanuko bw'igihugu Yego.
ni mu ntara ya rumonge Mhm.
i buyengero yego
nta kindi kintu je nashaka gushyikiriza ku- kuri no wikende atari iki kintu cerekeye ni radiyo ijwi rya amerika Eh.
ni ukuvuga nashaka nshabe abatekinisiye bo- b'iyi radiyo ijwi rya amerika Mm.
badufashe vroma iradiyo ijwi rya amerika mu bumanuko bw'igihugu turyumve cane u- umunsi wose uretse kuyikurikirana kuri ibi bya bande none in- aho ngaho mu gice cy'ubumanuko bw'u Burundi ni nko mu zihe ntara mutumva neza ijwi ry'amerika
aha novuga iyi ntara nyene ndimwo ya rumonge ni ukuri igice kinini ni ni ni- ni igice tutigera twumva iradiyo ijwi rya Mi- rya amerika kuri fm ariko tukayumva dukubise bande naho tukaca tuyumva umwanya muto cane bikatubabaza cane rwose hari Eh.
ikiganiro gishikirizwa n'umumenyeshamakuru diane ninahazwe naco tugasaba tuti mugishire basi kuri bande kugira tuzohore tucumva iwanyu mu ntara ego in- mu- ni ukuvuga intara ya rumonge nsanzwe ndimwo kenshi voma nobi n- n- ndabishinga intahe ntitwumva kuri fm ntitu- ntitubumva nico nosaba abatekinisiye mubishyiremo ingufu mwoba mudufashije cyane rwose mu ntara ya rumonge twumve radiyo ijwi rya amerika iradufasha cyane kabisa yaradusubiriye amaradiyo ama- amwe amwe mu biganiro twaradukunda byacako ngaha ku ijwi rya amerika mwaradufashije cyane biracako ku bayumva vrema bara- bara- ba- bara- baratekana ye niko sengabirano I- n- ubu- ubu ngubu iyo uvuze uti ikiganiro iwanyu mu ntara kijye kuri bande ni ukuvuga nacyo kijye kuri fm
kigume kuri fm no kuri bande kije ko tugikurikire ni ukuvuga kuri bande bijya tukurikanira ku makirohertz ni ukuvuga tu tuca twumva ama- ajya amakuru nyine mudushikiriza amakuru aba yavuzwe Yego.
haba mu bisata bya politike no mu bindi Eh.
hama hagaca haza murisanga ivyo bintu turavyumva Yego.
rero ni ukuvuga eh, ivyo tubyumva kuri bande kuri fm naho we- uturu- hariho ibiganiro byinshi bicako nkajya mutumira abahanzi iby'umuziki iki eh, eh, nico twasaba rero Mm. ngabirano Yego.
ndabyumvise koko ndabigeza ku batekinisiye kandi na innocent dufatanije hano ari buze kumfasha nawe tubigeze aho bikwiye kugera n'abatware bacu turabibabwira ndahamya ko igisubizo bazakibaha vuba urakoze cyane
yego hanyuma voma sinoreka gushima nshima ni ukuri radiyo jwi rya amerika kabisa ndumva ni sawa ni nk'uko nifuza ku kubona abajurnaliste bo bo kuri ino radiyo kabisa ariko i burundi nibaza ntimuhakandagira rwose
uratubeshyeye kubera ko ah, hari edi rwema wahaje ndakeka ari kumenya ari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko haciyeho agahe cyangwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntangiriro Etienne karekezi umutware w'iki gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda yaraje ejo bundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo rero urumva turahagera ahari ikibazo ni uko uje adashobora kugera mu nta- mu ntara zose ahari niko kabazo yo nico nari nshatse kuvuga ge- rero ego na na edi rwema vrema eh, eh, mpora ndumva mwamurungitse ibijumbura Eh, rero tuba dukeneye voma mu- muze mutembera mm, no mu ntara tubabone turabakunda cyane nimugire amahoro rero reka duhe umwanya abandi ni ukuri ndabashimiye cyane hama ico kibazo ndabahaye mugikorereko nk'iyo muri amerika n- nzi ko hari abateganisiye bahambaye bashobora kuca bagikemura vuba cyane ndabyemeye rwose ngabirano urakoze
namwe murakoze muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite cedric cedric
mwiriwe neza family wiriwe wiriwe uratangaza iki ah ni sawa kabisa aho kw'ijwi rya amerika murakomeye ni sawa turakomeye rwose
oh jewe aho mperereye bo ni sawa no no- noshima ko aho mperereye ari sawa umutekano urakwiye uherereye hehe
Ah, jewe ndaha ino kampala uganda kampala none se cedric kampala ko numvise ko umuvugizi wa polisi hari abantu bamurashe yitaba imana igihugu kirahungabana ubu ngubu mumeze mute
oya ubu ubu na cabaye akantu gatonya ubu uye ubu umutekano ni sawa ibi- ibikorwa bya bya ibikorwa byaciye bibandanya ubu ni sawa nta kibazo eh yego ese hari ibinyamakuru byari byatangaza niba amatohoza hari icyo arimo atanga ku bantu bishe uwo muvugizi wa polisi
oye kubera ko ibintu by'amatohoza ari ibintu bikorwa eh, na- n'ababifitiye ububasha kandi n'abantu bikorwa atari ibintu bikorwa biko- donc ni ibintu bikorwa mu ibanga eh abanyagihugu bato bato tudashoboka tumenya eh, mugabo je muri rusange tubona ubuzima bwarabandanije nibaza ko ababigerwe bariko baravyiga bariko barabikora nta bitangazamakuru biratangira kubivugaho
ibitangazamakuru bi- bi- biguma bibivuga ariko bivuga yuko amatohoza akiri ankura amatohoza ariko akorwa Eh.
ariko nta kintu ba- barashobora gushikiriza ki- kiboneka canke eh, c'ivyemezo cane canke abantu babikoze yego none se Yego, hama rero iki-
yego ko bandanya
Bo, yego hama ikigira kabiri mm, bo ubushize nayo nahamagaye ngaho bam- ndabasaba ko je kubera ko ino ntabwo ndabakurikirana cyane amakuru nayo ndabu- nayo nayo ndabumva na- nayo numva nari Yego.
nasabye ko mwoza muranyohereza ku butumwa kuri whatsapp mukaza muranyohereza amakuru nkakurikirana gutyo iby'i burundi no mu karere tukayakoherereza gute
ku buryo bwa whatsapp bari babinyemereye umujurnaliste mugenzi wawe yari yabinyemereye yakoze ku wa gatandatu ushize eh
yego ariko nararindiriye sina ndabura nagomba nsubire akazi ndabibutse mwaba mumfashije kabisa sinabakurikirana yego noneho reka ndabyibutsa umutware w'iki gisata cya radiyo ijwi ry'amerika kivugira mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma kuko nabyo ndakeka bishobora kuba bisaba nk'uko ngabirano yabisabaga bi- ndakeka ari abatekinisiye bashobora kubikora kugira ngo amakuru mujye muyabona ku buryo bwihuse kuri watsapu aho kugira Yego.
ngo wowe ku giti cyawe hagira umuntu ugira gutya a- akora kubera ko burya abanyamakuru baba bari muri rwinshi n'umwanya ushobora kubura N- ndongera rero mwibutse hanyuma turebe Yego.
neza niba hari uburyo bwa tekinike bwo kukoherereza Mm.
vuba vuba bwangu bwangu amakuru kuri watsapu yawe urakoze yego murakoze cyane kamindi mugire weekend nziza muramutse n'abandi ngaho yego ndabikora rwose urakoze nawe wikendi nziza yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
Ishilibidi, uh-huh. Ishilibidi, she oh. Uh-huh. Ishilibidi. Babu. Hello, people. Yes, I know.
Ich liebe dich und du weißt, dass du meins bist und ich dein bin. Du bist mir so wichtig und ich lass dich nie wieder los. Du wirst immer bei mir bleiben. Hey, hey, hey, hey. Und wenn du was brauchst, geb ich dir alles, was du brauchst. Du bist die schönste Liebe, die ich hab. Mm, hey.
ndagukunda kuko ubura n'ukwibura urugingo rwanjye mu ngingo zingize sinabasha gusobanura ibyiyumviro mfite mu mutima
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashimiye cyane nshimira n'aba bantu muri kumva muri iyi ndirimbo y'ishira bidishi ntabahishe ni ubwa mbere numvise abanyarwanda baririmba mu kidage ubundi mbumva mu byongereza mu kinyarwanda mu gifaransa mu giswahili ariko ni ubwa mbere numvise ikidage ishira bidishi bishatse kuvuga ngereranije ntange ntabwo nzi ikidage ariko simbabeshye ariko ako ngako kumenya nkazi ishiriya bidishi ndagukunda cyane maze rero turabakunda pe mwese nshuti z'ijwi ry'amerika mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu naho mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru imana ibafashe mu burakarama
uku ni ukuri kwanjye